Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجين كيسان بدادة كبجمتو تردفتوتا راديو نور الهدى ببار سوماتي كاتو سرق بطاني لا يويا سنين جده نغايا لسان فود هرغو يا رمضان كداني توكو بركم توكوف دبا فوري ففرتما أكلا كوف سجرات أكلا كوف سبيتينا تمو جامسا سديتي بركم لما فداني توكوت أكسما كميلاديا تمي كداني جها بركم لما فداني ساغاليتي غيان غيا كميساتي سغنتان كوان بين تغافتن تغافي keessaniifillee immoo ulamaawoota irraa deebisa itti argattanidha sagantaa keenya har'aatti qophii odeeffannoo fi sagantaa fatawaa nuran hudaa harkaasanii qabna jiddumaan soomannee kurnaan lammeessoo keessa jirra islaamummaa keessatti baatiin ramadaanaa baatiiwwan kaan caala musliimoota biratti baatii jabaadha baatii kan keessa dalagaawwan gaggaariin rabbiin biratti dacha dachaan hisaabamu baatii araarama ka araarama itti argatan ka ibidyalaan leebillis itti ba'anidha akkasuma baatii kan keessa seena islaamaa keessatti injifannoowwan gurguddoo addunyaa kan jijjiiran hedduutu galmaa'anii jiru injifannoowwan gurguddoo baatii kan keessa argaman ka addunyaa jijjiiran keessaa meeshan qofaa ilaallu lola badrii bara hijiraa lamaa geggeeffame waraanni islaamaa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam hin hoogganame lolli kun kuffaartota makkaa fi musliimoota jidduu kan geggeeffame yoo ta'u akkasuma malee lolli kun injifannoo musliimootaatiin goolabame injifannoon lammeessoo ammoo fatha makkaa yookaan ammoo banamuu makkaa bara hijiraa saddeetiiti bar hijira saddeetii baatii ramadaana keessa ture musliimoonni lol tokko malee magaalaa kabajamtuu makkaa harka kuffaartota irraa fuudhuun to'annaa jala galfatan fati makkaa seenaa islaamaa keessatti injifannoowwan gurguddoo musliimoon galmeessan keessaa is tokko kasadeessoo injifannoo andaluus bara hijiraa 91 baatii ramadaana keessa dur waraanii musliimoota xaariq ibn zaydiin hoogganam magaalaa andaluus ka to'annaa ofii jalgalfate jechuu kaafureessoo lol ayin ajjaluut bara hijiraa 658 geggeeffam lolii kun musliimoota mamlukii fi mongoloota jidduutti yoo ta'u iddoon falisxiin ammaatii injifannoo musliimootaatiin goolaban kulleen kaan ammoo lol kiriimiyaa bara hijiraa 889 baatii ramadaana kee ka geggeeffameeti injifannoo musliimootaatiin goolaban lolii kun illeen injifannoon baatii ramadaana kee galmaa'e kan qofaa miti inshaallah fuulduraaf bal'inaan kan ilaalu ta'a hordoftoota keennaa qophiin keenya mataa odeeffannoo odeeffannoo gaggabaabduu har'aasan dhageessisa. Ustaaz Ahmaddiin Jabal miseensota poolisii dhibbi shaniif jaatamaa ta'aniif leenji kenne dubbi himaa koree furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa kudha torbaanii fi miseensa koree jijjiiram dhaabbilee hawaasa muslimaa sagalaanii ka ta'e Ustaaz Ahmaddiin Jabal guyyaa kaleessa mee kudhanii jaha barkum lamaaf kudhanii sagalii affeerraa poolisii mootummaa naannoo Hararii fi yuunivarsiitii kolleejii poolisii Itoophiyaa irraa godhameefiin poolisoota dhibbi shaniif jaatam ta'aniif kolleejii yuunivarsiitii poolisii Sandaafatti mata duree naamusa poolisii akkamitti uummata tajaajiluu qabu jedhu irratti leenji kenne. Leenjiin kun yuunivarsiitii kolleejii poolisii sandaafatti argamutti guyyaa kaleessaa akka kenname yoo ta'u poolisoon leenjii kan fudhatan miseensota poolisii naannoo hararii tajaajila irra jiranii fi sadarkaa duraarraa haga sadarkaa koomaandaraatti argaman ta'uullee beekamee jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo walitti qabaan koree furmaata barbaaddoo hawaasa muslimaa kudha torbaanii fi itti aanaan walitti qabaa koree jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaa Ustaaz Abubakar Ahmad itti aanaa koomishinara koomishinii bulchiinsa daangaa fi dhimma eenyummaa ta'uun muudame. Mana marii bakka bu'oota uummataa muudama koomishineraa fi itti aanaa koomishinara koomishinii bulchiinsa daangaa fi dhimma eenyummaa raggaasise. Haaluma kanaan Dr. Xaasawu Gabree koomishinar Ustaaz Abubakar Ahmad ammoo itti aanaa ta'uun muudaman. Dabalataanis kaardinaalli Kaatoolikii Itoophiyaa Birhaanaa Iyyasuus Suraafel walitti qabaa koomishinii araaraa fi nageenyaa adde Yitnabbarsh Nugusee ammoo itti aantu ta'uun sagalee caalmaa ta'e muudamanii jiru. waggoota shanaan dabran ustaazonni keenya gaafii mirgaa hawaasni muslimaa kaasu hordofuun badii tokko malee mana hidhaa keessatti roorrifamaa turuun isaanii ni yaadatama. kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon teenya har'aatiin fakkaatti qophiin keenya mallee akkuma tuuftee jirti qophiin teenya itti aantu qophii mata duree qaroominni islaamaa dachee habashaa keessa jettu kasheekkeen hayyuu seenaa dr abdallaa kadiriin nu dhiyaattuudha qophii seenaa ta qaroominna islaamaa dachee habashaa keessa jettu sheekkeen irraa barataa nu waliin turaa saniin jedha.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتريادنا درسي كأنك ترباني كقرومين إسلاما بي حبشا كست جرو اه، تربان ثينا في قرومنا دين الإسلام كبيا كينا اتوال برسي مبارك الله فيكم darsii dabre kana keessatti eh, darsii kana ka dabre keessatti wanni wal yaadachiifne obboleeyyan keenna eh, ilmii barachuun eh, barbaachisaa ta'uu wajjiin eh, bakki irraa baratan eessa namni irraa baratan eenyu ka jedhu itti akeekuu jalqabne akkasuma barumsi beekumsi baratan kuni eh, bifa adda addaa qaba hundi isaatuu yoo niyyaan toltee maslahaa yookaan immoo bu'aa eh, duniyaaf akhiraa ka qabaatu taate innu mataan isaa cibaadaadha hattaa barumsi idileetu yoo niyyaan tolte cibaadaadha jenne maali haajaa biyyaattu jira amma akka malee namni hundi barum- barumsaan qaroomee tajaajila ummataatii fi kartee ka biyyaallee beekumsaan malee godhuu kan waan hin dandeenyeef dirqama tahee jira jechuudha maa laa yatimmu lwaajibu illaa bihi fahuwa waajibun jedhan ulamaa'ni wanni waajibni isa malee hin- eh, ga- eh, hin guutamneen mataan isaatuu waajibaa jedhan duuba eegaa yani lammii biyya keenna keessa jiru keessatti bakki keenna eessa jennee wal ka gaafannu taate nuhin muslimtoota walin dhoysinu dadhabinna guddatuun irratti argama ogummaan hujii yoo hujitti bobbaanu hujii dhuunfaa haa ta'u kammoo eh, waliigalaa ka mootummaa haa ta'u yoo ogummaan barumsaa hin jiraatin akkaataan hujii san itti geggeessan hanqinna qabaachuun hin oolu duuba hanqinni kun argamuun aslanuma of qopheessuurraa dadhabbiin jiraachuurraa dhufaa jechuudha kanaafi waajibni nurra jiru obboleeyyan keenna keessattuu amma nuti baatii guddaa rabbiin qur'aana ofii itti buuse keessa jirra qur'aanni mataan isaa gaafa rabbiin iqraa jechaadhaan jalqabu barumsatti nu qajeelcha barumsa kanaaf uf qopheessuun biyya keenna keessatti barumsa islaamaa gartanii ummatatu baadhatee asiin gahe haala amma irra jiran kana keessattillee wanni wal yaadachiisuu qabnu gurguddaan ka jiru keessaa eessatti barsiifna ijoollee teenna ilma sharcii yoo jennu waa lamatu nu dura dhufaa jechuudha tokkoffaa manni diinaa itti barsiisan ka awwalaa akkuma beekamu kama dhawaatumaan waldhaalee ummanni muslimaa asiin ga'e masjida masaajidni keenna bakka waa hunda itti baratan ka daa'imni naamusummaa islaamaa itti baratu kammoo ilmiillee itti dhaggeeffatu ka qur'aana rabbiillee afaan ittiin banatu kanaaf jecha bu'urri diinal islaam masjidaan duubaan hin kaayamu rasuulli rabbiitu alayhi salaatu wassalaam gaafa dowlaa dhaabbatanii biyya argatanii mana ofii ijaaruun dura masjida jalqabanii masjidaan jalqabanii masjida sanirraa barumsaa fi wanni martuu dagaayidi direeffamti akka kana kuno masaajidni keenna tooyuu barbaachisa waqtii ammaa kana keessatti waa hundaafuu khayrii duniyaaf akhiraatiifillee isa sa'aadaan kenna lammaffaan immoo mana barumsaa kana ka qaroominni ijoollee keennaa itti jiraatu kana tooyachuu barbaachisa amma waqtiin amma keessa jirru kun waqta ummanni islaamaa of haa ijaaruu jedhanee ijaarsi isaa guddaan kun jaarmayni isaa guddaan gumiin dhimma islaamaa harka ummataati deebi'ee hooggantoota khayrii ka ulamaa'aatiin gizee bahu kana namni martuu obboleeyyan keenna niyyaa haarawaan waan modgaa isaa jiru waan isa fakkaatu waajiba isaatiin dhaabbachuu qaba rasuuli rabbi alaihi salaatu wassalaam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an raciyatihi kullin keessan yani tiiseedha waan tiisfamtan irraa hin gaafatamtan tikaa kana ka addaan godhanii adda addaan baasanii nu dubbatan keessaa hattaa mana mana keessatti abbaan manaa itti gaafatama qaba sanirraa gaafatamaadha itti gaafatamni kun ka hawaasa muslimaa guddatu nurra jira maal godhuu keessatti amma uf ijaaruu keessatti eessaa uf ijaarra yoo jenne ijaarsi keenna kama ganda keessaatiin jalqaba diinal islaam moggaa keetitti uf laali caalimni jira namni waa nama barsiisu jira qe'ee kee ganda kee jira namni gartee halaalaaf haraama irraa barattan kammoo dukkanaafi dukkana jahaliitiifi gartanii ka wallaalaatiifi ammas ka dukkana dadhabinsa haala diinaggeetu gorsaan namarraa baasu jira sibira namni gartee ummata qaru laalcha diinal islaam guddaa kanaan ka ujoollee guddisu qabda agendaa gizeewwan marta hundaa uf tooyannu ammaa jechuudha kanaafuu madrasaadha ramadaanni yoo jennu waa hunda keessatti itti uf leenjifnaa hojiin guddaan itti wal leenjifnuun khayri cilmi'i kan akkaataa itti dagaagsinu irratti wal gargaaruu uf ijaaruudha jechuudha yoo ummanni islaamaa uf ijaare madaarisni isaa gartee qulqullinnaan manni qur'aana ijoollee keennaa tole yoo masaajinni keenna qulqullinnaan bakki cibaadaa keennaa tole achumarraa jalqabaa beeka achi booda hoo manuma idilee kaba ijoolleen keenna itti barattu kanallee jechuudha ijoolleen teenna eessa oolti bakkeesni isiin itti barattu kun manni barumsaa ka idilee kun tooyuu barbaachisa tooyuun ka mootummaan gootu bichaan hin ga'u hawaasni abbaan abboonni ijoollee abboota madrasaa kanaati itti maxxanuu barbaachisa wanni wal yaadachiifnu guddaan tokko maali jechuudha bakka si barbaachisu hundatti tarsiimoo guddinnaa kakaayamu hunda keessatti ka misooma biyyaa keessatti hirmaachuun haala duraa irra caalaa mul'achuu qaba yoo dhugumaan ka wal'aansoo goonee haga ammaa nafsee fi dhiigallee gannaynee waa hunda waraynee uf ijaaruudhaaf ka as geennee fursaan amma hareen nu kennamte kun dhugumaan ka itti fayyadachuuf ka qophoofnu taate mee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu fatanarra nu kaayee jira mee gaa haala gaariidhaan rabbitti ufa agarsiifnu nuti bakka jirru hunda bakka jirru hunda qophina uf jijjiirraa haa mul'ifnu maal godhuudhaan waanuma misoomaa fi nageenyaa fi tokkummaa kanarratti namni martuu qalbii takkatti hin ka'uun kanaaf obboleeyyan keenna qaroomina islaamaati jechuun hadaara islaamiyyaa jechuun maal jechuudha namni qajeelfama diinal islaam kanarraa ka ka'e haala isaa ka jiruuktii ka duniyaatiif ka aakhiraallee wayeeffachuudha jechuudha kanaaf gabaabummatti wanni jennu culamaa'ni keenna akkaataan isaan cilmii itti baratanii asiin gayan ni beeytanii haala sanirratti hanqinna gudda jira namni uf qopheessuuf cilmii shar'ii fudhachuudhaaf uf qopheessuulleen hanqinnatu jira ijoolleen teenna qur'aana yoo haffazdu qur'aanuma haffazde achi booda yani sila ka cilmitti qajeeltee aalima culamaa dhaaltee ka cilmii biyyatti facaasu ta'uurraa kaa'oon isii gabaabbatee masjiduma salaachisuu fi taraawiya salaachisuu fi gizee garii asuma ka'anii kuunu biyya arabaa faa dhaqanii ijoolleen ta'in achitti waqtii umriin isii illee dhuma kana ta'uu hin qabu ijoollee yoo barsiifnu kaayoon haa barsiifnu namni imaamu shaaficiin maal jedhan namootiin ilmii itti ga'uu barbaadan waa jahatu isaanirra barbaachisaa jedha أخي لن تنال العلم إلا بستة واجها مال علم اتنجيت سأنبئك عن تفاصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان دبي وإمامك عالم قد ما أسمت ون واليادة تشيف نلالا نمني علمي ليسي دبري إمام الشافعين qarni yookaan immoo jaarraa hijiraa kalammataa keessatti dhalatanii guddatan Har'a eessa jirra? Jaarraa kudha shanaffaa keessa jirra. Har'a jaarraa kudha sadi booda haarawumatti yaadatama caalimni guddaan kuni kulliyyaa imaamu shaaficii jennee madiinatti madiina goltee magaalaa adaamaa keessatti gadi dhaabne maal wal yaadachiisuuf abbaa cilmii guddaa kana ka biyya keenna keessatti seenaa dheeraa qabu cilmiin isaa isaan yaadachuuf maal jedhan imaamni kun baarakallahu fiikum namni cilmitti hin ga'u waajaha malee jedhan sunis maali jennaan awwalli uumaa zakaa ummaa qabaachu ijoollee teenna keessa waan dhalan keessa ijoolleen teenna ta qalbiin isii akka gaariitti gartee qaroomina fudhachuu dandeettu yoo argine mana barumsa idileeti ergina malee gara qur'aaniititti hin erginu kuni dadhabinna irra guddaan wanni silaa ijoollee faqina itti erganii cilmii sharciiti ka gartee namni qallaalin itti hin geenne caalima tokkocha jala meeqa taa'uu qaba cilmii fudhachuudhaaf sabriidhaan duuba maal jedhan zakaa'a jedhan zakaa'a jechuun aslanuma sammuun isaa ka ijoollee nama kaan caalaa qarooma qabdu ta'uu qabdi waxirsuun ammas itti yaadinsaa futuninsi jiraachuu qaba namni cilmii akkanumatti callisanii namatti hin dhuftu fedhiinsa barbaachisa tanaan dura akkuma abboonni keenna gaafa xullaabni cilmii biyya ambaa keessa yoo deeman maaltu irraa mul'achuu ture barataan tokko yoo caalimni darsii guyyaa tokkoo ka jalaa dabarsu taate akka waan namni irraa du'eetitti nayan jira haalli sun ijoolleen teenna amma yoo manni barumsaa ji'a tokko booda ji'a lama booda gaafni tokko gaafni ayyaana ka cufaa jiraate guyyaa san lakkoofti yoom dhufaa guyyaan isaanii gammachuun gaafa madrasa irraa mana barumsaa irraa hafan kuni itti yaadansii futuna futuna futuna barumsaa dhabiinsarraa jechuudha ijoolleen amma barsiifnu kana kanama gaddisiisu fedhiinsaan ittiin bobba'an dirqamuma itti deeman malee ijoollee barsiifnee as hin geenne tan haalli isaanii akka malee nama naasisa cilmii itti ga'uun dura itti futunuu barbaachisa jechuudha niyyaadhaan akkas jedhan imaamu shaafi'iin ijtihaada barbaachisa ammas jedhan ijtihaada jechaan yaanii fedhiin bichaan hin ga'u waan san dalaguudhaaf halkanii guyyaa kaana imaamu shaafi'i rahimahullah mataan isaa ka daa'imummaa keessatti yatiimummaan guddatan gaafa imaamu maalikiin bira haati geessitu waan katabu irratti waan waraqaallee hin qaban turan qalama hin qaban turan haan cufa ofiitiin harka ofirra katabuu ture duuba katabee yuma san haffaza subhaanallahi ka rabbiin kanaan bakka san isaan qurce yoo namni kataba waan namni katabati caalaa isaan mataa sammuu isaanii keessatti waan yoo san katabanii hafazan kalas hin dagatanii duuba futunuu barbaachisa cilmii kanaaf wabulgatun ammas nafaqaa barbaachisa bakkaan nama geeggeetti wasiilaa isaa barbaachisa yoo namni nama gargaaru hin jiraatin ijoollee tana ta cilmitti bobbaatu kana yoo nafaqaa irratti hin godhin wanna ati diin alislaamiif kafaltu ka mana gartee cilmii duniyaatiif kafaltu gadi hin tayin wanni akkanaa kuni waan wal barsiisuu fi wal yaadachiisuu barbaachisu yaani bulgaa barbaachisa jedhan nafaqaa waan achiin nama gayaa namni waa kitaaba bitachuu barbaachisa uffata isa barbaachisa kana yoon godhiniif kanaaf awqaafa gooti biyyi ambaa biyyi diinal islaam akka gaaritti ijaartu waqfii dhaabaniit ka xullaaba bichatti nafaqu jechu xullaaba cilmiit irratti nafaqu nullee tanaan dura ramadaana kana keessa kennina xullaaba cilmiitiif huccuu isaanii itti binnee waan isaan daara isaanii ka'amataa baafne achi booda immoo gaafa ciidaallee gartee hadiyyaa kennineef achi booda gara barumsaatitti bobba'a ramadaanni waqtii xullaabni cilmii uf qopheessu amataaf jechuudha kana wal yaadachiisu barbaachisa akkasuma jedhan gartanii shanaffaan suhbatu ustaazin lafuma ufumatti akkanumatti hin baratan intarneet irraa cilmiin hin dhufu yookaan immoo muhaadara masjida dhaggeeffatan qofa irraa hin dhufu mulaazamaa godhuu barbaachisa caalima tokko jala hagam teette namni tokko taa'ee qaraasisuufi eenyufa irraa qaraate caalima tokko bira hagam teette barbaachisa suhbaa barbaachisa كان يعني نملي توكو يعني طالبة شعبة توري قندور كجلاني أما تدي قدام أما تدي قدام علمة توكو جلتا إيه الميزان قالوا توري جتشولا دوبا waxuulu zamaanii waxuulu zamaaniillee kanumaa wal qabata jechuudha ilmi waqtuma gabaabdutti hin argatu waqtiin dheeraa kennuufii qabda ilmii kana fudhattee abbaa ilmii sanii ta'uuf jechuudha kana hunda irratti wal yaadachiisuudhaaf baarakallahu fiik darsiin keenna kaarraa nu immoo insha allahu ta'ala karaa rasuulaa irra jiraachuu keenna beekuu qabna li'annahu kaana yaquul fa'afalaa yaqdu ahadukum ila almasjidi fayaclama aw yaqra'a aayatayni من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعداء ومن ومن ومن أعدائهن من الإبل حديث مسلم كيستي رسول ربي ما دبي كان كيستي نملي توكو مسجدتي ديمي آية لما كتاب رب يقرأ قال لما ديميتنين قد أبو إسا جعل سدي sadi caalti afur afran daala caalti akkas jedha rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam kanaafuu namni waan gartanii ijoollee tana itti bobbaasee sanirratti nafaqu kuni khayrii guddaa gubbaa jiraachuuf beekuu qaba kanaafuu amri rabbi nutti nurra kaaye falawlaa nafara min kulli firqatin minhum xaa'ifa nun jedhe isinirraa namni hagaa diina kana bobba'ee ummata ofii ka barsiisu jiraachuu qabanuun jedhani kanaaf of qopheessuu barbaachisaa duuba majaalisni keenna fi haasofni keennallee waqta kana waqta kanaaf of qopheessinuu fi haala hundaa sirreessine of ijaarru ta'uu qaba jechaa wal yaadachiisuu barbaanne darsii keenna asuma dhaabna insha allah madaarisni keenna akkamitti tooyanna barsiisaan keenna akkamitti leenji akka jedhu insha allah bal'innaan haala biyya keenna irraa dubbanna ila darsi alqaadim astawdiu allah diinakum wa amaanatakum wa khawaatima amaalikum assalaamu alaykum wa rahmatullahi الله وبركاته
barakallah fi sheekkeen hayyuu seenaa dr abdallaa kaddiin rabbiin umrii dheertuu fayya guutuu waliin sinaa badhaasu horaa bulaa deebana kabajamtoota hordoftoota keenya am qophiin keenkaa ittaan sagantaa fatawaa nurantuudha kawaan isan dhibitti gaafattan tagaafii teessaniif ammoo deebisa itti argattanidha sagantaa keenkaadhaatti gaafii keessaniif deebisaa kanuu kennan ustaazu seensooraa booranaati sunduratti ammoo nashiidhaa tokkisan affeerree nashiidhaa san dhageeffanne gar fatawaa nurantuudha dabarraa jechuu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موتي جلسوا في كجلهم للالتعاث فركيتيني لقى دريتا ونت الهبوقني من رب رحيم يا رحماني موتي جلسوا في كجلهم للالتعاث فركيتيني لقى دريتا ونت الهبوقني من الرابن رحيم يا رحماني بسم الله الرحمن الرحيم يا شالمك ربيتي مكا ربيتي بنا شوف ديما جلق بدبي كوتي كن عملي ولتنو دبي سيقوف تنوى هنداتي والله ربي شريكا قبل قبل قلبتي وما واهم داتي كذا شيب سميتي لله نعبد ونسجد هنغ دعاتي اسما قف قبر اسما بسجون كبراتي متي اسن ورع منتي بران لنه بكا هدمتي ربي نتقبر بالربي دقاتي إن دلل سن دل سن دل شدس دقها قرتي بكا إراك اترابة قبوه بدأكتي يا هواس إسلاما بكا جرتنتي توحيدا بناس كالقني كالكيتي مع الحمد لله هاجن فاروني سملتي قالت ربي ها قلتن يا أبولي وانكي يا نمرتي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يد قرانتي ما هاتين طللون مرتي كن قولي ربي ترقها مراني رحيم يا رحماني موتي جلسوا في كجلهم للالتعاث فركيتيني لقا دريتا ونت الهقوقني من ربني رحيم يا رحماني موتي جلسوا في كجلهم للالتعاث فركيتيني لقا دريتا ونت الهقوقني من الرابن رحيم يا رحماني الحمد لله فارون كربيتي وامي كانوا بداش ربي يا ديرا دبرتي ميتين تللي حلال نعمة ربيتي قبر ما جلا نباس نبلاس توحيد وفيتي قرآن نبوس سير الدنيا تي إذا كسر قل وانا الرف قليتي waan ganaa tahuu deemus ni hima dhuma addunyaati akka kalqiin qiyaamaa tahuu deemu dirree maasharitti qaraanee dhuga oomsine amalne rabbitti isaan baanii galaa jirra burqaa haqiiqaati mucjidaa mucjidaa caalutiin xallimee marti waa milkooyte ruuhiin quraana qabattee jijjirte hujitti akka gaafa sahabaa rasuula rabbiiti allahumma salli wasalli ilmi mirgamaa kan keeti nollee bakka kuflee nu kaasinu laalina sitti nama quraana qara'ee fahmee jijjiiru hujitti nu taasisi yaa rabbi himanne nu sitti hukmi isaatiin buluufeena yaabboleewwan kiyya kalalla rabbiini rahiim yaa rahmaanii
abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaana usnee qaban waafannu فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa obbaafannu jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa nuurul hudaa gaafadha ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama nural hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha fataawaa nuur alhudaa fataawaa nuur alhudaa fataawaa nuurul hudaa fataawaa nuur alhudaa
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبلينتنا akkam jirtan fayyuma nageenni badhaadha fulum isan jirtanitti nagayaaf rahmati rabbii isan irratti hajiraatu kanattaan suni gaafin keessan ka isan kara nuural hudaatiin ergitanii nu birgahee jira deebii gaafii suni kanuma nuural hudaatiin argattanii inshaa allah gaafin dura obboleettiin teentu waan isiin jettu nami gariyyootti bilbilanii macsiya keennam galcha maaliif jennaan nam hamatan waan nama dubbatan anammoo waan kan hin fedhu ittiin bilbiluudha yoo an ittiin bilbilini hin boontii naan jedhani yoo ammoo itti bilbile macsiya keenna galchani akkam tahaa jetti wanni beekuu qabnu obboleeyyan kiyya rabbiin sodaachuu qabna wa cufa keessatti rabbiin sodaachuu qabna rabbiin sodaachuu jechuun akkam waan rabbiin ajaje hojjechuu waan rabbiin dhowwe irra fagaachuu sodaan rabbi akkana maasiyaa irra fagaachuu qabna maasiyaan waan rabbiin dhowwe waan rabbiin seere waan nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam hadiis keessas seeredha seer kan tarkaanfachuu hin qabnu irra fagaachuu qabnaa jechuu maasiyaa soda namaatiif jecha waan rabbiin dhowwe ka macsiyaa hojjechuun hin ta'u yoo an fakkiif macsiyaa tan hin hojjetin hin boontii naan jedhani akkan naan jedhanii jedhani soda namaatiif jecha macsiyaa dalaguun haraaman gaaf nam sodaattee macsiyaa daladde rabbiin wal dhabda beeki ammoo macsiyaa irra fagaadhi nami waan barbaada siin jedhuuti dantii ittiin godhini eegum rabbi sodaatti eegum sodaa rabbi qabaatte tanamas hin rakkistuu jechuudha rabbiin subhaana quraan keessa waan jedhe falaa takshawu nnaasa wakshawun nam hin sodaatinaa nahum sodaadha akkan jedha falaa takhaafuuhum wakhaafuuni isaan hin sodaatinaa na sodaadha rabbiin subhaana akkan jedha tanaafuu nam sodaachuu hin qabnu soda namaatiif jecha macsiyaa hojjechuu hin qabnu معصية الرفقات قبنا بعد معصية الرفقان نمي وان بربادا سوت تنمس الركسين أتما لبتيت معصية الرفقات دي جت أمو أبوليان كينا كان وان معصية أجتا كان ممتا كوان مدبتا أكن ديسون قبت ورسو قبدا اتمو قبدا الرأبو قبدا جت معصيان أما معصية غغرتا معصية لما قودما غغرتا بتدكا قودما معصية أما معصية غغرتا كرب سبحانه قرآن كي ستر كنبي عليه الصلاة والسلام حديث كي ستر أكنا اتمو قبدا وانكو وان بدو وان دنسامي تيجي تغرسو قبدا إفتشون قبدو اتم دديبتي لكم ولي بالبلتنين itti himuu qabdaa jechuudha. Rabbiin laafisee isaan keessa nami gar ifaan dhagahe wanni kun waan dhugaa jedhe rabbi isaanii sodaatanii irra fagaachuun malaadha. Kanaafuu dhiisuu hin qabdu akkasitti. Am jechuun nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam hadiis keessatti addeesse. Waan jedhe dhikruka akhaaka bimaa yakraha. Waan obboleessi kee jibbu waan suniin gaafana is dubbachuutu hamidhama. waan obboleessi kee hin feene ka obboleessi kee jibbu waan akkanas duub dubbachuu kanattu gaafaname dhaba رسول عليه الصلاة والسلام وأن جدنين يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول أكن جدني قافته يا رسول الله يوم كيف بليسي كيسوني وأنا جدون كيون نقباتو الرتن كجبني ومن نقب سانجده ومن قبونس دبت كون غافر ركنا جدني رسول عليه الصلاة والسلام جواب دي بسي يوان انك بسان جدت اسمت جدين يوان انك قبني اسان جدت اسر رك جبدي كران تو كلن سيمباس وان انك ابو اس دوب دبت وان انك ابو اس دوب اسفت جنان نم كان غافن امتي diina keessatti amtii macsiya gugurdo waan inni hin qabne ammoo isaan jette jennaan isin rakki jibde rasuuli alayhi salaatu wassalaam karaan tokkolleen gartee hin baasuu jechuu tanaafuu macsiyaan amaa akkan guddoo rabbiin subhaana quraan keessa waan jedhe walaa yaqtab bacdukum bacda أيحب أحدكم أن يأكل لحم, لحم أخيه ميتا فكرهتموه رب سبحانه كان جدعان gariin keessan garii namatina hin jaalata tokkoon keessan hin jaalata tokkoon keessan obbolees keessan kaduy obbolees keessan kaduy foon isa nyaachuu tokkoon keessan hin jaalata rabbiin subhaana kan obbolees kee kaduhee ciisu billaa itti fudhattee qaam isa ciccirtee nyaachuu funnaan isa kuttee afaan isa kuttee harki isa kuttee iji isa kuttee akkanan nyaachuu hin jaalatta hin jaalattu nami jaalatu hin jiru hamti akkasii jira rabbiin subhaana tanaafuu milaal akka rabbiin subhaana amtana waan rabbi itti fakkeessu laal akka isiin fokkatti akka isiin hammaatti laal hamechuun rabbiin maan jedhe akka nam gaafaan obboleessi isa ka duhee ciisu billaa itti yaafatee billaan cicciree nyaateeti subhaanallah wanni kun gaafan hagan ulfaatti hagan fakkiif amtuu jechuu tanaafuu waan naman dubbatin nam duuba waan nami kun hin feene waan nami kun jibbu is duub gartee hin dubbatin yoo ammoo wanni kun waan nami kun fedhi taati waan nami kun hin jibbin akka fakkiif ebeluun kun ibaadaa qabechuu salaat qabechuu waan inni jibbuu miti kun sigala yoo waan akkana taate kun gaafana hamin jedhamu hamechuun waan inni hin feenis duub dubbachuu kun haraama Kanaafuu duuba obboleettii teen waan jennuun obboleeyyan keenya ka macsiyaa gugurdaa kana dalagan gorsuu qabda. Dhiisuu hin qabdu. Waliilleen dalaguu hin qabdu. Waliilleen hojjechuu hin qabdu. Dhiisuullee hin qabdu. Gorsuu qabdaa. Akkanaan wanni kun waan dhamtu macsiyaa waan rabbi hin feene jettee itti jabeessitee gorsuu qabda. Gorsi gakkeessuun la'aallaa gara isaanii fayyaduun mala. gariin isaanii faan fudhatan irra deebi'uun mala ifachuu hin qabdu gorsuu qabda deebiin gaafii keetii akkana wallaahu alam. Gaafiin itti aanu obboleessi keenkuu waan jedhu horii waliin qabee jedha horii guddaa odoo ammoo waggaan irra naannaa hin horiin kun dhumatee jedha horii kan keessa zakaan jirti akkan jedhaan zakaan akka isaan hubeettan. utuba islaama shaneen keessa tokko utubaan islaama shan shaneen keessa tokko zaka zakaan dirqama rabbiin horii sii kenne jennaan zaka baasuu qabda haq miskiinati haq faqiirati haq iteeti miti haq miskiinati kennu qabda yoo rabbiin gaafalloon sii kenne gaal sii kenne rehe sii kenne mallaq sii kenne zaka baasuu qabda dirqama gaaf waggaan gahe waan qabdu cufaa walii qabdee laaltee isaabdee akkasitti zakaa irra baasuu qabda. Wanni zakaan irra bahu waa afur. Zakaa waa afur qof irra bahaa bees waan kana afureen malee waan biraa irraan ba'atu. Kan keessa tokko waan dachii bahu. Ka midhaanii, ka firee kan irra gaafan zakaan hin baati. Tokko. Ka lammeessuu waan daldala qopheeffame. kalli irra zakaan hin baati. Ka sadeessoo horii sadeen gaala loonii rehe. Horii sadeen zakaan irra baati. Ka afureessoo annaqdeen jedhan warqii fidda waan jedhan kan irrallee zakaan hin baati. Waagaam waa afur. Waa kan afureen irra zakaan baati. Akkanaan. Wanni kun afureen ammoo akka reefu jenne hisaab zakaa guutu kalammeessoo waggaan irnaannahu hisaabi zakaa guutamu qabaadhu zakaan hisaab qabdi waqti horii irra baat qabdi orum argam cufa irra zakaan baastu haga horiin kun deeme deeme hisaab zakaa guututti yoo horiin kun deeme hisaab zakaa guute gaafan zakaa irra baasta. Sharxi ammoo waggaan irnaannahuuti. Horiin hisaab zakaa guutu kalammeessoo waggaan irnaannahu sharxi kan lamaanin zakaan dirqamtaati. Fakkeef yoo Ramadaan kan horiin kee hisaab zakaa guuti horiin kee mallaqi kee yoo inni Ramadaan kana hisaab zakaa guute Hisaabi zakaa kun yeroo tokkollee odoo gad hin buhinu, odoo gaafan bakkitanirra gad hin diqqaatinu, yoo haga Ramadaan dhufuutti horiin kun sibir ture, zakaan keessatti dirqamtaati. Maaliif jennaan hisaabi zakaa guutan kalammeessoo waggaan irnaannay keessa baasuu qabda dirqama. Wakan lamaan keessa waa hir'atanii jennaan zakaan dirqamintaatu. Fakkeef horii qabda hisaab zakaan guunne. zakaan keessatti dirqama hin taatu yookaan horii qabda hisaabii zakaa guutame ammoo waggaan hirrinnaan dhufnee zakaan keessatti dirqama hin taatu zakaa yoom dirqam taatu walama tokko horiin hisaab zakaa guutu kalammeessoo waggaan hirnaan nahu kanaafuu nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam hadiis keessa waan jedhu laa zakaata fi maalin hattaa yaxuula alayhi alhawl zakaan hin taane horii keessatti haga waggaan irnaannahutti waggaan irnaannahu qaba yoo gaafan horiin kun akkanatti isaaf guutee waggaan irra naannahe zakaan keessatti dirqamtaati yookaan dirqam hin taatu kanaafuu obboleessi keenya ka mallaq walii qabe mallaqi sun odoo waggaan gahinuu dhumate karaa adda addaatiin karaa nyaachuutiin yookaan kennuutiin yookaan baduutiin karaa adda addaatiin dhumate waggaan eenyu yoo jalqabatti isaaf zakaa guutellee waggaan irra hin naannofne tanaafuu zakaan sir hin jirtu horii sun keessatti zakaan dirqama hin taane deebiin gaafiteetii akkanaa wabillaahi tawfiiq gaafiin ittaanu obboleettiin teentu waan isiin jettu obboleettii isiitiin wal dhabdee waliin oodani eegi sun isiin dhiifam gaafachuuf itti bilbilte jennaan jala kaasuu diddeedha akkam godhaa jetti akhlaaqii mu'mina amali mu'mina amal dansa amala gaarii ka walii dhiisuun keessi jiru amal akkanaatidha nami muslima yoo gaafan nami tokkisa dogongoree dhufe dhiifamis gaafate waan inni dhiifam gaafat kan irra fuudhadha mal irratti hin ditu رب سبحانه قرآن كيسا وانجل وأن تعفوا أقرب للتقوى إسان قافنا نما ديستو قرصو دا ربي دهاتا ربك كانجل نما ديسون برباكسا يونا متوك نفسي الدقنقوري ناديسي سنجده يسو في كبتان تنافو رب سبحانه سورة برو كيسا وانجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولديسا eegisuni waliif birda bira rabbiin isaniif araaramu hin feetanii walii dhiisun walii birda biruun waan barbaachisa waan rabbiin subhaana quraan keessatti itti nu ajajeedha suura biroo keessallee rabbiin waan jedhe faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah nami gaafan dhiise ka eegisuni waan namii isa ballees waan idduu fakkiif namaatti argam tolchee ajriin isaa thawaabii isaa rabbi biratti tahee jedhechu rabbittu thawaab guddaa isaa kennaa jechu akkanaafu nami muslima walii dhiisuun barbaachisa yoo nama dogongorte dhiifam gaafadhe ka dhiifam gaafatan dhiifam sun namirra fuudhuu qaba deebisuun hin qabu obboleessisaarra maaliif ennaan gaafan yoo inni dhufe dhiifam gaafate yoo sun ammoo deebisi dhiifam sun irra fuudhe isaan lachuun hin fayyan qalbiin isaanii yaadin qaban walin jibban walin waanyan akkana qalbiin isaanii gartee naga oratti yoo ammoo kan hin tahin yoo sunleen dhiifam hin gaafatin yoo sun ammoo dhiifam gaafatee kun irra fuudhu dide qalbiin isaanii hin fayyitu wal jibban wal waanyan arga waliin fedhan akkana tanaafuu walii dhiisuun qalbii nan fayyisti kadoo gongorillee kagaafana dhiifam gaafatanii jennaan dhiifam namaa godhu sunillee isaan cufaa qalbiin isaanii gaafaniin fayyiti raahaa qabanii jechuudha. Walii dhiisuun barbaachisa namni muslimaa walii dhiisuu qaba. Akkanaafuu buleetti ta'enna ammallee itti deebihi gaafadhu. Nam itti erguun xalayaa itti barreessuun itti deebitee ammallee itti bilbiluun dhiifam gaafadhu. Dhiifam gaafachuu qabda. yoo gaafanat akkanat karaa kan cufaan laaltee dadhabde si jala didde atiin rakkinni hin qabdu rakkinni ka isiiti atammoo karaa dandeetten itti deen dhiisuu hin qabdu nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhu nami muslima tokko obboleessisa ka muslima bultii sadii ol isaan ooduun halaal isaaf hin tahuu jedhe nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam bultii sadii ol isaa ooduun hin tahuudha bultii sadii ol waliin ooduun hin jiru diina keessa nami bultii sadii ol dabarte jennaan walii dhiisuu qaba dhiifam wal gaafachuu qaba salaam waliin jechuu qaba diinan teen diina rahmataati diinan teen diina dansaa diina nam walit qabdu kanam walit tolchitu diina akkanaati nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiis biroo keessa waan jedhu guyyaa isneenatiif guyya khamiisa balbalti gartee jannata hin banamti rabbiin nam guutuufin araaramaa nam lam ka wal dhabe malee nam lama ka wal dhabe malee rabbiin maan jedha isaan kan lamaan duubaansa hag isaan walitti araaramanitti hag isaan walitti fayyanitti hag isaan walii dhiisanitti isaan kan lamaan me duubaansa rabba kan jedha subhaanallah dalagaan namaan fuudhamtu yoo nami wal dhabe dalagaan nama hin deemtu namni duub rabbiin sodaachuu qaba sabab addunyaa sabab gartee waan tuffatamtu waan xiqqoo abbaa filmi agamiin waliin ooduu jira haadha filmi agamiin waliin ooduu jira obboleessaaf obboleettii agamiin waliin ooduu jira ollaaf ollaan lamaan hagamiin waliin ooduu jira subhaanallah kan tokkollee diina rabbi hin qabu diina rabbi waan kan cufa hin dhowwa obboleeyyan kiyya waan laaftu fennee akka waliin hin oolne waan laaftu fennee akka gartee addaan hin cinne akka addaan hin fagaane addunyaa waan gabaabdu hagi feetellee man guddatin gabaabdu nama dhiisee bira deeman takka nama addunyaa fudhatee akhiraatti hin deemin garre takka nama addunyaa fudhatee qabriitti hin gal hin garre cufti asumatti irra afti kobuun isa keessaa akhira deema malee namni duuba addunyaa tanaa fedhee wal jibbuun faayidaa hin qabdu waan rabbiin feente lagaan namaan fuudhamtu namni guyyaa duhu hin beeku arri duhuun mala bor duhuun mala iftaan duhuun mala guyyaa duhu hin beekudha qophaa'uu qaba waan akkanarra qulqullaa'uu qabna nam wal dhabu walitti tolchuu qabna walitti fiduu qabna ofii walii goosisuu qabna akkanaadha dhiifam gartee walii godhuu qabna yoo nama balleessite dhiifam gaafachuu qabda diinan keen diina akkanaati diina rahmata diina nam walitti qabu diina dansa diina midhaaddu diina akkanaati yoo sila diina tanatti hojjanne wallaahi yoo sila diina tan qabanne abadan nami waliin dhabu nami waliin gahu rakkinni hin jiru nami raaxan jiraataa jechuudha ardha nami muslima diina ofii dhiisee rakkin gudda keessa jiraata rakkinni guddaa ollaan haq ollaa hin beeku abbaan haq ilmee hin beeku ilmeen haq abbaa hin beektu subhaanallah wallaala diinan kan hin qabu diinan nam cufaa haqi godhe atiin abbaalleen sadarka qabdaa haqi qabdaa atiin haadhalleen akkas ka ilmee ka intalaa guutuun isaanii haq qaban namu sadarkaa ofii qaba haq ofii qaba diinan kaaheefii jiraadha tanatti hojjechuu qabna akkana duuba obboleettii teenna rabsi irra haa jaalatuuti hin dhiisini akkasumatti dhiifam gaafadhi xalaya itti barreessi nam itti ergi itti bilbili kara kara kara waattisaapii ta'e kara iimoo ta'e kara bilbila ta'e akkasuma kara karaan haa wali yoo kara kan guutuun laaltee dadhabdee isiin didde ooma sirri hin jiranii deebiin gaafii teeti akkana baarakallahu fiikum. gaafiin itti aanu obboleettiin teentu waan isiin jettu dhiigaa dhibee ka dubartiirra ba'u dhiigi kun najismoo xaahiraa jetti dhiigi dubartii akka isaan hubeettan akkaataa hedduu qoodamaa heedii waan jedhanis jira heediin kun dhiig dubartiirra yaa'u ka waqtii qabu yeroo qabu ka ammallee bif qabu beekama dhiiga akkanaati dhiigi heedii najisaa yoo inni gaafa wayasii tuqe yoo inni uffat kee tuqe uffat sunii hin dhixxaa jechuu nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam akkasitti ajaje dhiigi ammoo istixaadaa dhiigaa dhibeetidha dhiigi kun yeroollee hin qabu waqtii hin qabu akkanuma dubartiirra dhangala inni kun gaafan sabab dhibeetiyya yeroo dheeraa faallee irra deemuun mala haq baati lama baati sadii waan achi gadi waan achi oli akkanuma callisee irra yaa'u jira kan maqaan isaa dhiigaa istixaadaa jedhanii ka duraan dubban sun maqaan isaa heedii jedhanii kun ammoo istixaadaa dhiigi kun lamaan akkanan wal dhaba dhiigaa istixaadaa dhiigan maantan dhibee ka deebisi dubartiirra dhangala'u sun keessatti ulamaan wal dhabe dhiigi sun najis moo xaahira gariin najisedhe gariin xaahiredhe yoo fakkiif najisenne yoo gaafan inni si tuqe yoo inni uffati tuqe uffat sun miicuu qabda dhiquu qabda jechu yoo najisenne yoo ammoo xaahirenne gaafan rakkinni hin qabu yoo inni uffat tuqe uffat sun dhiquun sirri hin jiru yoo akkana qulqulleessuun sirri hin jiru najisaa miti xaahiraa jechuu najisaaf xaahirechuun akkanaa tayyib tan keessa jechi dansaan dhiigi istixaadaa kun najisaa miti najisaa miti yoo silanni najis taate nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam dubartiin yoo dhiigi kun uffat keessan tuqe ufirra dhiqaa ufirra miica jedhe sila nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam dubartii ajajaadha nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hin ajajne زبان ساكي سد دبرتي ادو دي كان مكرمي دبرتين ادو زبان رسولك يسات عليه الصلاة والسلام ادو دبرتين اجن كامل دبرتم توكو قيوم توكو نبيين عليه الصلاة والسلام ديك استحاضة يوني وفت كي سنتوكي وفر ديك آه هنجنة اتناجا جنة كون غافما نوكينا ديك استحاضة نجسا متي جتشو نوكينا ديك ديبيك دبرتين رنقلا كون نجسا متي yoos leenni najis taate nabiyyiittu ajaja ofirra dhiqa jechu ofirra eega jechu nabiyyiittu ajajaa jechu nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam dhiig xeedii yennuu ufat keessan tuqe miicaa ofirra qulqulleessaa jedheen dubartiin dhiig istihaadaa ammoo akkas hin jenneen dhiig istihaadaa dhiig dhibee yoonni isanirra dhangala'e wuduu'adha qofedheen dhiigi kun isanirra dhangalahee jennaan wuduu'adha jedheen malee yoonni isan tuqe ofirra miicaa ofirra dhiqan jenneen kuyyoo akkanamaan nuu kenna dhiigi kun najisaa miti jechuu nuu kenna najisaa miti jechi dansaan jechi kana dhiigi istihaadaa ka dhibee kun najis hin jedhamu dhiigi ammoo xeedii najisa sun gaafan ofirraa eeguu qabda deebiin gaafiteeti akkanaa wallaahu aclam fataawaa nuura alhudaa فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى
baarakalaa fi gustaasu seensoraa booranaa rabbiin umrii dheeraa fayya guutuu waliin siyaa badhaasus jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya guyyaadhaa kan fakkaata hagammaan nu waliin turu keessanii fi hedduu san galatoomfanna baarakalaa ofii kuma jizaakumulaa keeran akka sagantaa ittaanutti walit deebinutti naga rabbii keessa nu jiraadha jiru qananii keessa qubadha milki duniyaa kiraa cufa argadha isan cufti horaa bulaa deebanaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما